Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM ijana kane n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri, naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na Fidani niyo ngabo nanje ndabaramukije ndabaha ikaze mu makuru yacu.
mu Rwanda abavandimwe n'inshuti b'abasore batatu bo mu karere ka Rusizi bagiye kumara ibyumweru bitatu batazwi aho baherereye barasaba ababishinzwe kubafasha kumenya irengero ryabo turagira ngo badufashe kubashakisha tumenye aho bari noneho baduhereze dufite impungenge ko baba badahari kubera ko tutababona kuri sitasiyo za polisi zose twagiye gusura twasabaga rero ngo mudufashe nk'inzego zibishinzwe mudushakishirize uyu ni anonsiyata niyonsenga ni mushiki w'abo basore batatu bamaze ibyumweru bitatu ba- batazwi irengero ryabo
Abagize inama nshingamateka y'Amerika bariko baritegurira kubaza ku mugaragaro ababonye canke abumvise ivyabaye ku bijanye n'itohoza kuri President Donald Trump. Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi vyatangaje ko bitewe impungenge nuko Iran yasubiye guhingura iraniyo mu buryo ishobora gukoreshwa ku vyerekeye ibigwanisho nk'Abanyaganda. Abantu mirongo irindwi na batanu barafashwe n'igipolisi mu bunywero bugenderwa n'abakundana n'abo basangiye ibitsina muri Uganda. Izi nkuru hamwe n'izindi zo hirya no hino ku isi tubafitiye turazigaruka ku mukanya mu gume hafi y'amaradiyo yanyu.
amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi fidel di ngaha muri Amerika eh, murantunga ku vyerekeye Iran ibihugu vy'Ubufaransa Ubudagi n'Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi vyatangaje ko bitewe impungenge nuko igihugu ca Iran casubiye eh, guhingura uranium mu buryo ishobora gukoreshwa ku vyerekeye ibigwanisho nyanganda batewe impungenge kandi n'ivyo bavuga ku- ukuntu Iran yihutira kuvavanura nivyo yari yiyemeje kubahiriza hisunzwe amasezerano yagiranye n'amakungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku mugambi wayo werekeye ibigwanisho nyanganda mu itangazo basoreye hamwe eh, ku munsi wa mbere abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'Ubufaransa Ubudagi Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi basavye Iran gusubira ku ngingo zose imaze gufata zitandukanye n'ibisabwa n'amasezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu itangazo basohoreye hamwe abo bashikiranganji bavuze ku ruhande rwabo kubahirije ivyo biyemeje hisunzwe amasezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harimwo gukuraho ibihano vyari vyafatiwe Iran kubera impungenge ko ico gihugu cariko gikora ibigwanisho nyanganda basaba Iran ku ruhande rwayo kubahiriza ivyo isabwa hisunzwe amasezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Iran Javad Zarif avuga ko igihugu ciwe cubahiriza ivyo gisabwa yagiriza ahubwo urundi ruhande ko ata na kimwe rwubahirije mu kiringo c'imyaka cumi n'umunani ngaha muri amerika abagize umugwi w'inama nshingamateka wo- ya amerika ujejwe iperereza bariko baragira imyiteguro ya nyuma yo kubaza ku mugaragaro babonye ibyabaye ku bijanye n'itohoza ryo kumenya niba perezida wa amerika donald trump yarakoze ibyaha bifatiye kuri dosiye y'igihugu ca ukraine iryo perereza eh, rirashobora gutuma kugwa ku butegetsi hamwe ivyo vyaha vyomwagira imigwi igize inama nshingamateka itandukanye ijejwe amatohoza yarashize ahabona ivyatangajwe n'ababonye ivyabaye bavuze idonido ku kugene perezida Trump n'abafasha biwe baremeye igihugu ca Ukraine kugira gitanguza amatohoza kuri Joe Biden yahoze ari cegera ca perezida n'umuhungu wiwe Hunter Biden Joe Biden abonwa ko ariwe azoshobora guhiganwa na perezida Trump mu matora ya perezida azoba muri Amerika mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku munsi wa mbere perezida Trump yaranebaguye amatohoza arikaragirwa kuri we avuga ko agenewe kwikura k'umuntu badakunda avuga ko azosohora ivyo yavuganye kwi telefone na perezida w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky kugira yerekane ko ataco yiyotsa perezida Trump mu kiganiro kwi telefone na perezida Zelensky avuga ko yamusavye kugira amatohoza kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe Hunter Biden ku bijanye na ruswa perezida Trump avuga ko ico kiganiro yagiranye na perezida Zelensky kwi telefone nta kibazo na kimwe giteye Evo Morales yahoze ari perezida w'igihugu ca Bolivia yagiye mu gihugu ca Mexique aho yemerewe ubuhungiro. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Bolivia Marcelo Ebrard yerekanye isanamu ya Morales ari mu ndege y'igihugu ca Mexique afise idarapo y'ico gihugu ku bibero. ni mu gihe iyo ndege yari ikiva ku mugwa mukuru wa Bolivia La Paz mu ijoro ryo ku munsi wa mbere Evo Morales yasabye ubuhungiro mu gihugu ca Mexique amasaha makeyi inyuma ko atanze imihoho giturumbuka mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu ku munsi w'Imana ivyo vyakiriwe vyakurikiye imyiyerekano ikomeye yabaye mu kwezi guheze ku vyerekeye amatora yabayemwo amatati Morales yatangaje ko ari we yatsinze ayo matora inyuma y'uko ibiharuro vya mbere bivuye mu matora vyari vyerekanye ko azohiganwa na Carlos Mesa yahoze ari perezida mu nshuro ya kabiri y'amatora yari itegekanijwe mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka Eva Morales yatangaje mu butumwa ku rubuga Twitter ko yaragiye mu gihugu ca Mexique kandi ko ashimiye ico gihugu kivandimwe kuba camuhaye ubuhungiro kugira ubuzima bwiwe bukingigwe Morales avuga ko ababajwe no kuba avuye mu gihugu ciwe camwibarutse ku mpamvu za politike tangaje ko azogaruka vuba mu gihugu ciwe afise inguvu kurushiriza leta zunze ubumwe za amerika yarahagije gutanga imihoho kwa eva morales perezida wa amerika donald trump avuga ko ingingo ya perezida morales yo gutanga imihoho mu mabanga yiwe ari intambwe ikomeye muri demokarasi mu karere ko mu burengero bw'isi bandanya kumviriza amakuru ya hirya no hino ku isi tubafitiye muri afurika abantu babiri umugabo n'umugore barapfuye igihe imvura y'isegenya yagwa mu ntara ya kwazulu natal iri mu buseruko bw'igihugu cya afurika y'epfo iyo mvura y'isegenya yarasenyuye amazu y'abo bantu babiri ni amezi make nyuma y'uko abantu batari bake bapfuye mu yindi mvura y'isegenya yaguye muri iyo ntara kwazulu natal ni intara iri mu buseruko bwa afurika y'epfo ku nkengera z'ibahari india iyo ntara yazarageramiwe n'imvura y'isegenya yahitanye abantu mirongo irindwi mu kwezi kwa kane ikigo kijejwe ibihe muri afurika y'epfo kiragabisha ko iyindi mvura y'isegenya yitezwe itangazamakuru ryo mu ntara ya kwazulu nata ryerekanye amasanamu y'imyuzure n'amabarabara yononekaye abantu benshi mu ntara ya kwazulu natal baba mu mazu atubatse neza iyo ntara ikaba ikunda kugeramigwa n'imvura y'isegenya perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa yatangaje mu rugendo yagize mu ntara ya kwazulu natal aho yagendeye abanyagihugu basinzikajwe n'imvura y'isegenya iherutse kugwa muri iyo ntara ko bazoronka imfashanyo ya leta mu gihugu cya uganda nicolas opio umuntu yanonosoye ivyerekeye amategeko akaba aharanira agateka kazina muntu avuga ko abantu mirongo irindwi na batanu bagirijwe ivyaha muri sentare inyuma y'uko igipolisi cinjiye mu bunywero bugenderwa n'abantu bakundana nabo basangiye ibitsina kigahagarika abo bantu abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko ari irindi totezwa rigizwe ku bakundana n'abo basangiye igitsina nicolas opio yatangaje uno musi wa kabiri ko igipolisi carekuye abantu mirongo itanu inyuma y'aho abo bantu bafashwe ku munsi w'imana ku mugwa mukuru wa uganda kampala kasha jacqueline aharanira uburenganzira bw'abakundana n'abo basangiye igitsina ariyamiriza ivyagirizo vy'uko abantu bafashwe n'igipolisi muri ubwo bunywero bari bafise ibiyayuramutwe umuvugizi w'igipolisi avuga ko igipolisi kitarondera abakundana n'abo basangiye ibitsina
fideli niyo ngabo arakoze cyane kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari i kigali mu rwanda haravugwa abasore batatu bo mu karere ka rusizi bavukana bagiye kumara ibyumweru bitatu bitazwi aho baherereye aha ibibonye bemeza ko inzego z'umutekano arizo zabatwaye mu mpera z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka inshuti n'abavandimwe babo bagasaba ababishinzwe kubafasha kumenya irengero ryabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa nagiyeyo barambwira ngo ntawe uhari njya kimirongo ntabahari njya kwa kabuga ntabahari njya i remera madame jeanne murekatete utuye mu murenge wa kinyinya mu kagari ka kagugu mu mujyi wa kigali niwe wari ucumbikiye abavandimwe batatu bakodeshaga inzu ye kugeza ubu we n'abavandimwe b'aba basore ntibazi aho baherereye ababuze ni bwana vedaste bene gusenga w'imyaka makumyabiri n'icyenda y'amavuko bwana aniseti maniraruta w'imyaka makumyabiri n'itanu y'amavuko na bwana ernest niyonzima w'imyaka makumyabiri n'ibiri y'amavuko madame murekatete avuga ko aba batwawe n'inzego z'umutekano ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka ahagana saa moya za mu gitondo zibakuye mu mudugudu wa rukingu bose uko ari batatu ngo bavukana ku babyeyi bombi rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda mbere yo kubatwara ariko murekatete yemeza ko yari acumbikiye babiri gusa bene gusenga vedaste wari umurezi mu burasirazuba na murumuna we imaniraruta aniseti wacuruzaga imyenda mu igorofa shike mu mujyi wa kigali avuga ko ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi murumuna wabo yaje kubasura kandi bamwanduza mu buyobozi bw'ibanze ariko aza gutungurwa no kubona mu gitondo cyakurikiye abashinzwe umutekano bambaye gisivile baza kumutwara bamwita umujura bahita bamwambika amapingu bamutwarana na bakuru be namubajije na mbere kose uko yari asanzwe abanye n'abapangayi bavuga ko bari bamaranye imyaka isaga ibiri mu buzima busanzwe twabanaga neza bagerageje kuba abana bo mu mudugudu dutuyemo baza nk'abasore baza nk'imbaraga z'igihugu imiganda nabonaga bayikora bisanzwe nabona ari abana bagerageza gukora madame murekatete avuga ko akimara kubona bamutwaye abantu mu buryo atazi yihutiye gushakisha abavandimwe baba basore babuze mu buryo bugoranye yaje kumenya madame yanusiyata niyo nsenga utuye mu murenge wa mururu akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda madame niyo nsenga ni mushiki w'aba basore batatu ni nawe wahaye ijwi rya amerika amakuru atabariza abasaza be kuri ubu bagiye kumara icyumweru asiragira hirya no hino mu mujyi wa kigali abashakisha agasaba ko inzego zibishinzwe zamwereka abavandimwe be kuko gukomeza kubabura birushaho kumutera impungenge turagira ngo badufashe kudu- kubashakisha tumenye aho bari twe nabo baduhereze dufite impungenge ko baba badahari kubera ko tutababona kuri sitasiyo za polisi zose twagiye gusura twasabaga rero ngo mudufashe nk'inzego zibishinzwe mudushakishirize murekatete wari ucumbikiye aba basore babuze avuga ko mbere yo kubatwara yabigizeho impungenge maze umwe mu bashinzwe umutekano amwereka ibyangombwa ni ibyangombwa akomeje gushidikanyaho kuko atabona abo yari acumbikiye babatwara kubera ko urabona nari nakurikiranye cyane icyo nabonye cyo havuyemo umwe arambwira ati ntabwo turi abicanyi dore ikarita yanjye sinabashije gusomaho izina ahubwo nabonaga ari ikarita isanzwe ya polisi ariko iyo bigeze aho ngaho ndavuga se ko n'ubundi habaho abantu bahimba ibintu by'impapuro umuntu abyemezwe n'iki ko ari abapolisi ko dufite abapolisi yenda b'u rwanda bashinzwe umutekano mu bisanzwe noneho tukaba tugerageza kugera aho bari tukabura abantu Nge- kugeza ubu ngubu mfite impungenge avuga ati wenda wasanga ari n'abandi bahimbye amakarita runaka bakaza kwiba abantu murekatete yemeza ko abatwaye abapangayi be babashyize mu modoka pikapu izwi nka vigo y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye gusa avuga ko bitamushobokiye guhita abona purake zayo kugeza ubu inzu bakodeshaga ijwi rya amerika yasanze ifunze ba nyir'urugo bavuga ko abatwaye abasore batatu banatwaye imfunguzo z'iyo nzu bigakomeza kubahombya kugeza ubu nta kintu na kimwe nzi namenya ngo nzakora iki ese sinzi ngo wenda se n'ufungiye mu nzu hari n'ikindi gihe noneho nigeze kumva ibintu binukira mu nzu ndavuga ati shobora kuba ari umuntu uri mu nzu upfiriyemo nibwo nahaguruka nabaye ati reka nsara n'inzego z'ubuyobozi zize zintabare nicaye ubwo nyine ndindiriye kwenda ubuyobozi bwazagira icyo bumfasha bukaba bwaza iyo nzu igakorerwa iperereza mu ibarajwi rya amerika ifiteho kopi igaragara ko madame niyo nsenga no siyata ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha riba asaba kumufasha kumenya aho basaza be batatu baherereye mu kiganiro kuri telefoni na madame marie michel umuhoza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha rib mu rwanda yemereye ijwi rya amerika ko ubwo busabe babubonye ubusabe bwabo twarabubonye eh, twabonye tariki umunani z'uku kwezi ikigiye gukurikiraho dosiye yarafunguwe ibikorwa by'iperereza byaratangiye abari babacumbikiye bakavuga ko batwawe n'inzego z'umutekano nta buriya ma- iperereza rigira uko rikorwa amategeko hari ibyo aba yarateganije ukuntu rikorwa ubundi urebye mu ngingo ya mirongo irindwi na gatatu ya cpp procedure penale ivuga ko iperereza rikorwa mu ibanga ayo makuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwarayabonye rurimo rurayakoreraho iperereza ariko habaho gukora iperereza ariko hakamenya wenda ngo abantu baba bari mu gihugu se iperereza rikorwa mu ibanga ririya niko amategeko abiteganya ni ukuvuga ngo nyuma y'iperereza ababuze ababo bashobora kumenya ngo wenda bari aha n'aha ibyo iyo iyo- iyo iperereza rirangiye ibivuyemo bi- bishyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha narwo rugakomeza uko amategeko agenda abiteganya hari indi baruwa biboneka ko yanditswe n'ubuyobozi bw'umudugudu wa rukingo ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka umuyobozi wa rukingo bwana jivensi kazimira asaba inzego zisumbuyeho ko zafasha madame jeanne murekatete zigafungura inzu ye mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana baburirwa irengero hirya no hino mu gihugu inzego z'umutekano zigahakana ko zitabafite bikazarangira zibagaragaje ibi bikunze kubaho cyane ku bakekwaho ibyaha bifite aho bihurira n'ibihungabanya umutekano w'igihugu eh bagira ubusajwi ry'amerika i kigali
mu burundi abagize biro nyobozi y'ihuriro sinared bari bamaze iminsi i kampala mu gihugu cya uganda bigira hamwe uko bakwitabira amatora ateganijwe mu gihugu umwaka utaha bavuga ko biteguye no gutanga umukandida muri ayo matora ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre clave niyo nkuru
iyo nama y'ibiro nyobozi vy'urunani senarede ruhurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye i Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitanu gushika kuri uyu wa Mungu itariki mirongo ibiri n'indwi yakoranije abavuye mu Bubirigi abavuye mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi Onezime Nduwimana umuvugizi w'urwo runani senarede yabwiye ijwi ry'Amerika ko intumbero nyamukuru kwari ukuraba ingene bo kwisuganya bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamwo yamara kugira ngo bagitabe hari ibyo basaba ko byokugwa mu nzira twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kandi dufise ishaka ryo kuja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twaraniyemeje kandi yuko ayo matora tuzojamo nk'urunani turafise ibyo dusaba na cyane cyane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babugira kumwe atawucinije uwundi tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose tugasaba kandi cyane cyane ko abantu b'abanyepolitike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'umugambwe cyangwa abandi aha tuvuga nk'abahuza umugambwe cndfdd basa n'abo ubutegetsi budashaka kubona ibyo dufatira kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye ko tuja guheraheza ibiganiro twe twagize i nairobi ko twobarungikira abagenda ariko dushizemwo abahuza umugambwe cndfdd baca basha coba abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abaserukira mu kibanza c'umukuru w'igihugu baciye bagena Anise niyo nkuru yahora ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira urwo runani mu gihugu c'u Burundi mu minsi yeze haravuzwe ko uwo Anise niyo nkuru canke utwara urwo runani Jean Minani ko rumwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza c'umukuru w'igihugu nabajeje umuvugizi wa Sanared ko kurungika Anise niyo nkuru mu Burundi atobara amayeri yo kumugena nk'umukandida wabo mu kibanza c'umukuru w'igihugu abo tuzobambukira hanyuma aruzokwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke abaza kwitoza mu bibanza bitandukanye abo bamaze bamenya hanyuma mu minsi iza umushingantahe anisiti niyo nkuru ngira ngo ntawe mwitiranya arafise ibindi ahamagariwe na cane cane gusanga abandi bari mu runani senarede bari mu burundi basanzwe bakorera mu burundi kugira ngo urwo runani rubandanye rutera rutsimbatara mu gihugu cy'u Burundi kandi turamushimiye kubera kuko yagize izo nguvu kumva ko yogenda mu gihugu cy'u Burundi akabanayo n'abandi naho ibihe mubona bikigoye adufatira ko nk'abo bamenyesha amakuru bagipfungwa abanyepolitiki batururikwa n'ibindi ariko ntaho bihuriye n'ibyo by'abakandida kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uku kwezi barungitse integuza mu gihugu anise niyo nkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu vyifashe n'ingene bagenzi we botahuka we n'uwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ibikorwa vy'imigambwe itandukanye ijwi ry'amerika ryaboneyeho akaryo ko kubabaza aho bose bazotahukira ku bisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro ibintu n'ibije mu buryo umutekano kuri bose uboneke baze twumvikane mu gutaha yaba ibikunda twafashe indege imwe tugashikira rimwe koko nk'abantu bafise umugambi n'icyo bafunditse kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu cy'u Burundi rero umwanya ari wo wose hagize igihinduka tuzoca tumanukira rimwe twese abo banyepolitike hari ibimenyetso babona ko bidahumuriza mu gihe atana amezi umunani asigaye ngo amatora bifuza kujamwo abe ni nk'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane n'umushoferi b'ikinyamakuru cigenga iwacu basaba ko bafungurwa atagisabwe twarashoboye kandi kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abamenyeshamakuru bamaze iminsi mu gasho bazira ubusa bidutera amakenga ko turabona ko umenga nta shaka ryo kugurura igihugu kibe nyabagendwa amatora agende neza bafise uravye uko bitwara turasaba ko ababishoboye abamenyeshamakuru inshuti z'uburundi ibihugu akarere abarundi ubwabo bogerageza kugondoza bajya bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi atawajya wangura atawurenganije uwundi abatari bake mu batanguje ubwo runani senarede baherutse kurutera akagere bashinga urundi rwabo bise sefor arusha nabo bavuga ko baharanira ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya arusha yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazo kwitaba ayo matora bagiriza mbere abasigaye mu runani senarede ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora yimirije urunani senarede rwo rwemeza ko ivyo bitabaca intege Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika nyuma y'ibaruwa minisitiri w'ubutabera w'u rwanda yandikiye abadepite b'abongereza asubiza iyo bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame basaba irekurwa rya colonel tom ryabagamba na general frank rusagara umunyamategeko charles kambanda uba hano muri leta zunze ubumwe za amerika yandikiye minisitiri businge aravuga ko minisitiri atasobanuye amategeko uko byari bikwiye yabibwiye mugenzi wacu venuste nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza maze gusoma ibaruwa ye byanteye ikibazo kubera ko we aravuga ngo gurupe eriya un gurupe arbitration and detention ntawo eri binding report yabo kandi abongereza bayishingiyeho cyane bamubaza biriya bibazo ibi bintu busingi avuga ntabwo ari byo kubera ko mu mategeko bariya badepite iriya gurupe ya un yashingiye ku mategeko ari binding ku rwanda iriya raporo ya kariya kanama ka oni baravuga amategeko specifically u rwanda rwishe mu rubanza rwa mu gufatwa no kuburanisha rw'iyo rubanza rwa bariya bagabo kariya kanama kakavuga nanone na konstitusiyo y'u rwanda uburenganzira bw'abariya bantu batahawe n'igihugu cy'u rwanda kandi cyabisingiye ariko ko tubanze duhere ku by'ako kanama kavuga none se leta y'u rwanda yivuze yuko katagomba kwivanga mu migendekere y'imanza ubundi kariya kanama karoni hari uburenganzira gafite bwo gutegeka igihugu gukurikiza ibyo kabonye ibihugu bibumbiye muri oni byumvikanye ko hashyirwaho umugenzuzi umugenzuzi muri ibi byo gufunga abantu badakurikije amategeko umugenzuzi muri oni ni ako kanama ni ukuvuga ngo n'u rwanda rwarabisinyiye ko kariya kanama kazajya kagenzura karagenzuye kakoresheje ibipimo by'amategeko mpuzamahanga n'ibipimo bya konstitusiyo y'u rwanda ntabwo ushobora gusubira inyuma kavuga ngo ibyo bavuga no ni bure ntabwo bishoboka ariko minisitiri businge agaragaza yuko bariya badepite b'abongereza batagombye kwivanga no mu bibera mu rwanda mu manza zo mu rwanda ubwongereza se bwemerewe kwivanga mu manza zibera mu kindi gihugu ubwongereza ni kimwe mu bihugu bigize biwugize biri mu muryango wa oni ubwongereza ni kimwe mu bihugu bitera inkunga u rwanda akanama kariya kaoni kamaze kugaragaza amategeko mpuzamahanga u rwanda rwishyuye muri ziriya manza rukagaragaza ko u rwanda rutubahiriza n'amategeko yaro ya konstitusiyo kandi konstitusiyo y'u rwanda iriyo iri hejuru nta kuntu ubwongereza butabaza kandi bufite bufite n'uburenganzira abongereza bafite uburenganzira kubera ko nibo bishyura amafaranga menshi leta ikoresha kuki umuntu yagutunga mu mafaranga ukanga kugenda gukora ibyo kumusubiza yakubajije cyane cyane ko ari kukubaza kwicya amategeko mpuzamahanga wasinyiye mwumvikanyeho ariko se yaguha amafaranga yanagutegeka kwica amategeko wishyiriyeho nk'igihugu cyigenga ntabwo bari ntabwo bari kubabwira kwitama aho bari kubabwira kubahiriza konstitusiyo reka nk'urugero konstitusiyo y'u rwanda iravuga ati nta muntu n'umwe umuntu wese ufite urubanza aregwa agombye kwaba uburenganzira bwo kweregurwa imbere yo mu cyamanza bufitiye ubushobozi ububasha uburenganzira bwo kweregura uko bukubiye muri konstitusiyo y'u rwanda bivuze no konforontinga kubaza umuntu ukurega bwana bari abantu bimwe n'uburenganzira bwo kubona imbone amaso ku yandi abantu babashinja aba bagabo bazanye muri uriya rukiko urukiko rwanze ko byabagamba na rusagara babahata ibibazo ibi bintu bikubiye muri konstitusiyo y'u rwanda ariko icyo minisitiri businge avuga byumvikane neza ni uko asaba abantu kutivanga mu manza ziri mu rukiko ruriya rubanza ruri mu rukiko aricyo twita political crimes ibyaha barega bariya abagabo byose bizwi mpuzamahanga muri criminology bitwa ibyaha bya politiki ibyaha bya politiki ni ibyaha bishyirwaho n'abantu baba bafite ubutegetsi bagamije kugundira ubutegetsi mbwira ukuntu bariya abantu baregwa ngo baregwa ngo guteza imvururu mu banyarwanda ngo ngo ngo kutubahiriza ngo ngo furaga y'igihugu abazungu bari abongereza kimwe n'abanyarwanda bari kubabwira ngo mbere na mbere ibyaha mu barega nta byaha bigombye kubaho mu gihugu cyubahiriza amategeko cyubaha muri konstitusiyo y'u rwanda baravuga bati tuzubaka igihugu kigenda ku mategeko tuzubaka igihugu giha abenegihugu uburenganzira noneho urajya inyuma ukavuga ati noneho ibintu byose muzavuga tuzajya tubiyita tubiha amazina ngo no kwangisha rubanda ubuyobozi ibi byaha byose ni ibyaha bitabaho muri demokarasi ariko rero ari abadepite b'abongereza ari ndetse nawe kandi uri umunyamategeko ejo bundi perezida wa repubulika yavuze yuko gukomeza kwivanga mu rubanza rw'abariya bagabo tumujya bakamba na frank rusagara ahubwo mushobora kubagirira nabi kandi urubanza rutararangira ibi bintu ntabwo ari kwivanga mu miyoborere y'igihugu ahubwo ni ukubaza igihugu kandi n'abene igihugu abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubaza biriya bibazo abongereza bari kubibaza
mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko mbere y'uko dutandukanaho fideli aragarutse atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi fideli n'ibyo edi abagize umugwi w'inama nshingamateka ya amerika ujejwe iperereza bariko baragira imyiteguro ya nyuma yo kubaza ku mugaragaro ababonye ibyabaye ku bijyanye n'itohoza kumenya niba perezida wa amerika donald trump yarakoze ibyaha bifatiye kuri dosiye y'igihugu cya ukraine iryo perereza rirashobora gutuma kugwa ku butegetsi hamwe ibyo byaha byo mwagira tugahita tubabwira ko ibihugu by'ubufaransa ubudagi ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi byatangaje ko bitewe impungenge n'uko igihugu cya irani cyasubiye guhingura uranium mu buryo ishobora gukoreshwa ku byerekeye ibigwanisho roho nyanganda baratewe impungenge kandi n'ibyo bavuga ko ari ukuntu irani yihutira kuvavanura n'ibyo yari yiyemeje kubahiriza hisunzwe amasezerano yagiranye n'amakungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku mugambi wayo werekeye ibigwanisho ruhonyanganda mu itangazo basohoreye hamwe barisohoreye hamwe ku munsi wa mbere abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu by'ubufaransa ubudage ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi basabye iran gusubira ku ngingo zose imaze gufata zitandukanye n'ibisabwa n'amasezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku byerekeye Bolivia twabwiye ko Evo Morales yahoze ari perezida w'icyo gihugu yagiye mu gihugu cya Mexique aho yemerewe ubuhungiro umushikiranganji cy'imigenderanire wa Bolivia Marcelo Ebrard yerekanye isanamu ya Morales ari mu ndege y'igihugu cya Mexique afikise idarapo y'icyo gihugu ku bibero ni mu gihe iyo ndege yariko iva ku mugwa mukuru wa Bolivia La Paz mu ijoro ryo ku munsi wa mbere Evo Morales yasabye ubuhungiro mu gihugu cya Mexique amasaha make y'inyuma y'uko atanze imihoho giturumbuka mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu ku munsi w'Imana ivyo vyakurikiye imyiyerekano ikomeye yabaye mu kwezi guheze ku vyerekeye amatora yabayemwo amatati ku makuru yerekeye Afurika twabwiye ko abantu babiri umugabo n'umugore bapfuye igihe imvura y'isegenya yagwa mu ntara ya KwaZulu Natal iri mu buseruko bwa Afurika y'Epfo iyo mvura y'isegenya yarasenyuye amazu y'abo bantu babiri ni amezi make nyuma y'uko abantu batari bake bapfuye mu yindi mvura y'isegenya yaguye muri iyo ntara kwazuru natal ni intara iri mu buseruko bwa afurika y'epfo ku nkengero z'ibahari indian iyo ntara yazarageramiwe n'imvura y'isegenya yahitanye abantu mirongo irindwi mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka naho muri uganda nicolas opio muntu yanonosoye ibyerekeye amategeko akaba aharanira agateka kazina muntu avuga ko abantu mirongo irindwi na batanu bagirijwe ibyaha muri sentare nyuma y'uko igipolisi cinjiye mu bunywero bugenderwa n'abantu bakundana n'abo basangiye ibitsina kihagarika abo bantu abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko ari rindi totezwa rigizwe ku bakundana n'abo basangiye igitsina nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fatuma alimasi kara wegeranyije aya makuru na frederic nkundikije wari uyahagarariye muri studio ya cumi n'umunani ya cumi hano i washington mwari kumwe nanjye dirwema na fidel niyongabo tubifurije ibihe byiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mukurindira mugire mwese ibihe byiza